evening my country people, we don land gidigba to give una jolly jolly news from campus veda of federal university of agriculture abeokuta inside the land of alabata na still na girl adebayo zainab make i yarn una the matter wey dey my table this evening before i go give una the food tori for covid nineteen matter the minister of health dr sage don yarn say the covid nineteen vaccine wey just arrive get small side effect the christian association of nigeria don tell the governor of kwara state malam abdulrahman make e sharparly withdraw wetin e yarn for muslim girls to dey wear hijab go school for di state. di federal executive council fec don approve one ninety point five million for the purchase of microscope for university of ibadan hmm. taraba state parents don beg taraba state asu make their beg return back to class make una dey follow me as i go give una the full tori. the minister of health dr Sagi don yarn say the covid-19 vaccine wey just arrive for the country get small side effect as to say wey dey go give the person the vaccine na through injection and small pain go dey for that area the christian association of nigeria don yarn the governor of Federal state make e sharply withdraw wetin e yarn as per muslim girls to dey wear hijab go school for di state di association tok say if we refuse to do wetin dem tok dem go carry di mata go court the federal executive council fec don approve one ninety point five million for the purchase of microscope for university of ibadan the state minister of education emeka nwajiba yarn say di approval dey part of wetin dem don tok say go improve di educational sector for di kontri taraba state parents don beg taraba state asu make dem beg return back to class as strike today strike tomorrow dey affect dia pikin and di educational sector for di kontri as dia pikin as pikin for di kontri don dey lose interest for education na here we go stop for today till next week we go meet for here make una enjoy the rest of una day and have a wonderful week ahead na still na girl adebayo zainab we love all of una.